mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika ivuga iri washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri uyu mwanya muri kumwe na fide niyo ngabo ndabaramukije mwese twongeye kubaha ikaze kuri radiyo yanyu mu burundi amazu ijana na mirongo irindwi yo muri katiye kibenga zone kinindo mu gisagara c'ubutunzi bujumbura yatewe n'amazi y'uruzi kanyosha bamwe mu bayabamwo barahunze ubwa mbere ni uko urwo ruzi borukazura bakarugazura kugira ngo rusubire kugenda neza ikindi naco abandi bakora bubaka uruhome mu gifaransa bita dike ivyo rero mugabo cane cane vyihutirwa ubwa mbere ni uko borucira inzira hanyuma bikanyaruka uwo ni umwigisha muri kaminuza bernard sindayigaya yanonoseye ivyigwa bijanye n'ibidukikije raporo y'abahinga ba onu muri repubulika ya demokarasi ya kongo yagiriza igisirikare c'u rwanda gufasha abagwanya ubutegetsi ba m23 mu ntambara bahanganyemwo n'igisirikare ca kongo mu ntara ya kivu yo mu buraruko hano muri amerika nibura abantu mirongo itandatu nibo bamaze guhitanwa n'ubukanye bwasinzikaje za leta zimwe zimwe aya makuru n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gatoyi ntihagire aho muja
Washington ijwi rya Amerika tubanze dutega amatwi amakuru avugwa hirya no hino ku isi abantu ibihumbi n'ibihumbi bariko bakuraho urubura rwafashe rwa metero imwe na santimetero amajana abiri rwaguye kuri noel naho abakurikira ibihe ku rwego rw'igihugu bavuga ko hari kongera kugwa urundi ejo ku munsi wa kabiri thomas kamirindi aradusomera iyi nkuru uburengerazuba bwa leta ya new york ni mu burasirazuba bwa leta zunze ubumwe za amerika nibwo bwari bumaze iminsi bwibasiwe n'ubukonje bukabije cyane kurusha ibindi bice byose bya leta zunze ubumwe za amerika abashinzwe iteganyabihe baravuga ko bidatinze ubushyuhe buza kuzamuka bitarenze kuwa kane ubushyuhe buzaba bugeze muri dogere umunani ku gipimo cya celsius kuwa gatandatu buzagera kuri dogere cumi n'ebyiri kuri icyo gipimo muri rusange muri amerika yose abantu byibura mirongo itandatu bamaze guhitanwa n'impanuka zijyanye n'ibihe bibi muri iyi minsi nk'uko televiziyo nbc yabitangaje buffalo umujyi wa kabiri mu bunini muri leta ya new york wari watabwe neza neza n'amasimbi yo kuwa gatanu nk'uko ikinyamakuru new york times kibivuga kuri uyu wa kabiri abantu barenga mirongo itatu bari bamaze gutakaza ubuzima bwabo mu burengerazuba bwa leta ya new york abayobozi muri sudani yo mu mpanuka bavuga ko abantu mirongo itanu na batandatu baguye mu gutana mu mitwe hagati y'amoko eugene mukankuse arabandanya iyi nkuru ni imirwano imaze iminsi ine mu ntara ya jongle iherereye mu burengerazuba bwa sudani y'epfo ni nyuma y'uko urubyiruko rwabo mu bwoko bwa nuer bagabye igitero kuba mu bundi bwoko bw'abamer nk'uko abayobozi babivuze uyu munsi kuwa kabiri abapfuye benshi ni abanuel urubyiruko rufite intwaro rw'abanuel rwatangiye kugaba ibitero ku miryango y'abamer ku itariki ya makumyabiri n'enye ku kwezi kwa cumi n'abiri ni muri komini ya gumuruk n'iya rikwangore nk'uko bivugwa na abraham kerang umuyobozi muri guverinoma mu karere ka greater paibo uyu muyobozi yavuze ko mirongo itanu n'umwe mu bishwe ari abanuel bagabye ibitero na batanu b'abamer bishwe birwanaho sudani y'epfo yahawe ubwigenge na sudani mu mwaka wa bibiri na cumi na rimwe ihora itembamo imivu y'amaraso kandi hashize imyaka mirongo haba ubushyamirane hagati y'abahinzi n'aborozi isosiyete ethiopian airlines yatangaje ko igiye gusubira kugira ingendo zayo z'iminsi yose ku mugwa mukuru w'intara ya tigreya mekele uko amasezerano y'amahoro bafashijwemo n'umuryango w'ubumwe bwa afurika azogenda ashigwa mu bikorwa eugenie mukangusa araduha ibindi kuri iyi nkuru iyo sosiyete y'igihugu yavuze ko izatangira gukora izo ngendo buri munsi guhera kuwa gatatu kandi ko izongera umubare w'ingendo z'umunsi bitewe n'uko zizaba zikenewe yari yahagaritse ingendo mu karere nyuma y'ibyumweru intambara itangiye mu kwezi kwa cumi na kumwe umwaka wa bibiri na makumyabiri ni intambara yari hagati y'ingabo z'igihugu cya ethiopia na tigrays peoples liberation front tplf mu itangazo umuyobozi w'iyo sosiyete mesfin taseo yavuze ko gusubukura ingendo bishobora kuzahuza imiryango no koroshya ibikorwa by'ubucuruzi n'iby'ubukerarugendo televiziyo y'amerika cnn mu iperereza ryayo ry'umwaka ushize yareze ethiopian airlines gutwara abasirikare ba leta n'intwaro zo gukoresha ku rugamba iyo sosiyete yarabihakanye ivuga ko amafoto yakoreshejwe nka gihamya atari umwimerere gutangaza ibyo gusubukura izo ngendo bije nyuma y'iminsi mike abayobozi muri etiyopiya bageze mu murwa mukuru w'intara ya tigreya mekere ku nshuro ya mbere nyuma y'imyaka hafi ibiri umuyobozi w'inteko ishinga amategeko ya etiyopiya tagise shafo duro yayoboye izo ntumwa zarimo umujyanama mu by'umutekano wa minisitiri w'intebe abiy ahmed abayobozi b'amasosiyete ya leta n'abagize komisiyo y'igihugu y'imishyikirano tugushimire kandi eugenie amapfa muri somaliland yatumye amabi afatiye ku gitsina mu makambi y'abataye izabo yiyongera ayo mapfa ari ku rugero rutigeze ruboneka mu myaka mirongo itanu irangiye yatumye abagore n'abakobwa barushirizaho kuzahara idonido na eugeni mukangusi abakozi batanga imfashanyo bavuga ko basanze ayo mapfa muri somaliland yaragize ingaruka zikomeye ku bagore n'abakobwa kurusha abandi baturage aha harimo ukwiyongera kw'ibyago byo kuba bakorerwa urugomo no kuba abakobwa bakurwa mu mashuri abagore n'abakobwa byabaye ngombwa ko bakora urugendo rurerure bajya kuvoma amazi kure cyane y'aho batuye cyangwa bajya kwiga ibyo bituma bashobora guhohoterwa abagore batari bake b'abasomalikazi begereye umunyamakuru mu nkambi bashakaga gusangiza inkuru zabo z'ibyo bakorewe n'izijyanye n'ubwoba bafitiye abana babo abakozi batanga imfashanyo barahamya ibyo bibazo by'urugomo rushingiye ku gitsina abo bagore n'abakobwa bakorerwa Amran Shaire ni umuyobozi w'ibikorwa by'ubutabazi by'umuryango Care Somalia muri Somaliland igice cyitandukanije avuga ko ibikorwa by'urugomo rushingiye ku gitsina byongera mu bateshejwe ibyabo kandi ko uko amapfa agenda akara ari nako abakora ibikorwa nk'ibyo bazagenda barushaho kujya mu nkambi Care Somalia ivuga ko hari abana ibihumbi magana cyenda bakuwe mu byabo n'amapfa bashobora guta amashuri muri Somaliya ibihumbi mirongo ine na bitatu mu nkambi za Somaliland bamaze kuyavamo abenshi ni abakobwa abayobozi bavuga ko bagerageza kongera umutekano ariko inkambi z'abataye ibyabo nk'iya Adan Salban ntizigira umuriro w'amashanyarazi uko izuba rirenga niko abagore n'abakobwa basanzwe barazahajwe n'amapfa muri icyo gihugu cyo mu ihembe rya Afurika barushaho kurara barikanuye dushimire eugeni mukangusi ku makuru yo hirya no hino ku isi ahejeje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu burundi abantu baba mu mazu ijana na mirongo irindwi yo muri karitsiye kirenga zone kinindo mu gisagara cy'ubutunzi bujumbura barayahunze ayo yatewe n'amazi y'uruzi kanyosha rwataye inzira ku munsi wa mbere inkuru twateguriwe na desire yatunga imana abanyagihugu batewe n'uwo mwuzure ubu bari mu maganya ntangere bamwe baraye ku biro by'igipolisi mu kinindo abandi kugeza amagingo aya ntibararonka aho baba irakiza Esperance umwe muri batanu baserukira abandi mu ntwaro aho mu kibenga amenyesha ko ibyabaye biteye agahinda asaba leta kwihutira kubafasha bakaranka aho baba muri kino gihe amazu yabo acuzuye amazi twararengewe twarabuze ibyo tuvuga kuko abenegihugu nta kintu na kimwe bigeze basohora kuva ku matera basohotse uko nyene ibintu byinshi byarononekaye na gahombo na marira mu benegihugu byabaye giturumbuka baryamye basinziriye ikintu ciza twashimye nk'abajeje intwaro nta muntu n'umwe yahasize ubuzima abantu barahunze barara mu mihana turabaha indaro hafi yacu cyangwa abandi bakarara mu barabara muri rusange si bato bato si abanyene impango birababaje cyane Esperance Irakiza asaba kandi leta ko yobaronsa imashini yoza kuziburura imifurege kugira amazi ashobore gufata inzira yoye kuguma yinjira mu mazu amenyesha ko imvura ibandanya igwa kandi ku bwinshi uno munyagihugu waho mu kibenga yatewe n'uwo mwuzure na wenyene abibona uko ikibazo rero nibaza yuko cotorerwa umuti mu buryo bwo kuzana imashini imashini ni ikintu cyihuta rwose ikaza ikaruha profonde ikagira kiraje kuko uwo ruzi nta n'abaropozi barukoreramo muva yuko umusenyi uko uva hariya ruguru ushika wuzura wuzura wuzura ona ino hepfo rero tuca tuba victime y'amazi acasanzara kugeza kuri uwa kabiri mu gatondo abo bahuye n'ivyo vyago nta kintu bari bwafashishwe abajejwe ubutabazi bw'ibanze mw'ishirahamwe ko wahuje ritabara imbabare nibo bari bamaze kuhashika bundo yidesire yamenyesheje ko muri kino gihe bariko bigisha abo bahuye n'ivyo vyago uko bokwigenza kugira birinde ibisa bikunze gukurikira bene ivyo bihe twasanze amazu menshi amazi ariyo yinjiye ibi rero bica bigira ingaruka mbi ku buzima kuko bwiherero buca bwononekara amazi yo hasi nayone agaca yandura mugabo ubu icyo turiko turihutira ningene twokinga inkurikizi zibi hacakurikira burya y'ibi bibaye indwara zitandukanye arico gituma ubona twakoranije abantu batari bake kugira tubigishe ingene bashobora kuvyikingira ubwa mbere kugerageza gupompa kugira ngo ahari amasoko y'imigera hose hasambuke hanyuma ninge amazi banywa bashobora kuyatunganya kugira ngo ubuzima bwabo gume ari ubuzima bwiza umwigisha wo muri kaminuza Bernard Sindayihebura yanonose ivyigwa bijanye n'ibidukikije amenyesha ko vyose bituruka ku bantu bubatse aho amazi yategerezwa guhurira ava mu misozi mu gihe imvura yabaye nyinshi imbere yuko yisuka mu kiyaga Tanganyika amenyesha ariko ko naho habaye makosa abo bantu atarabo guheba arasigura icokogwa ubwa mbere nuko ugo ruzi borukazura bakarugazura kugira ngo rusubire kugenda neza eh, rud- rudatuma ruko rug- ruca hirya no hino hanyuma rudasubira no guca hejuru rero iki naco abandi bakora baca bagubakira bubaka uruhome mu gifaransa bita digue ubwo rero urwo ruhome baragwubatse rumaze imyaka myinshi ku ruzi mutimbuzi ni uruhome runiniya cane gushika ubu abantu baba iruhande ya mutimbuzi nta kibazo bafise na gatoya rero ivyo rero mugabo cane cane vyihutirwa ubwa mbere ni uko borucira inzira hanyuma bikanyaruka iyo myuzure yateye aho muri karitiye ya kibenga yavuye ku mvura yaguye ku bwinshi mu bucagucagu bwo kuri uno wa mbere abantu bikangura basanga ibintu byabo bireremba mu kirere bamenyesha ko amazi yabateye y'uruzi kanyosha rwataye inzira yaduze ku rugero rw'imetero yose ibyononekaye kugeza ubu byose ntibiramenyekana uko bingana abantu amazu yabo yatewe n'ayo mazi bavuga ko ibikoresho byo mu nzu batunze atana kimwe bashoboye gusohokana si ubwa mbere abanyagihugu bo mu gisagara cya bujumbura bategwa n'imyuzure mu mwaka uheze ababangamiwe gusumba abandi nabo muri zone gatombo na kajaga aho abanyagihugu barenga ibihumbi icumi bataye izabo biturutse ku myuzure abanyagihugu n'ubu bamenyesha ko barara ntibuca kuko atacakozwe kiboneka cotuma batekana muri kino gihe imvura yasubiriye kuba nyinshi Desirato Ngimana Kigali ijwi rya Amerika tumushimire desire raporo y'abahinga ba onu kuri repubulika ya demokarasi ya kongo yagiriza igisirikare cy'u rwanda gufasha abagwanya ubutegetsi ba m23 mu ntambara bahanganyemo n'igisirikare cya kongo mu ntara ya kivu yo mu buraruko temistokle mutijima yasomye iyo raporo adutegurira iyi nkuru ni raporo ndende y'amapaji makumyabiri n'imwe ndetse n'imigereka yayo iragaruka ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa kongo aho ivuga ko ibintu byarushijeho kuba bibi cyane mu ntara za kivu ya ruguru na ituri muri kivu ya ruguru iri tsinda ry'impuguke rivuga ko imirwano yarushijeho gukaza umurego hagati y'igisirikare cya leta frdc n'umutwe wa m makumyabiri na gatatu aho izi nyeshyamba zarushijeho kwagurira mu mpande zose uturere zigenzura ku bijyanye n'aho uyu mutwe ukura mikoro n'ibikoresho raporo ivuga ko uretse amahoro yishyuzwa abambukira ku mipaka m makumyabiri na gatatu igenzura irimo n'uwabunagana izi nyeshyamba zinaka abaturage baho zigaruriye imisoro iyo ngo nishingiye ku bworozi aho inka imwe isoreshwa amadolari arindwi y'amerika naho umuturage ushaka kujya guhinga mu isambu ye akishyuzwa amadolari atatu y'amerika kuri ibyo nk'uko iri tsinda ry'impuguke ribitangaza hiyongeraho ubufasha mu basirikare n'ibikoresho m makumyabiri na gatatu ihabwa n'igihugu gituranyi cy'u rwanda muri raporo yazo izi mpuguke zivuga ko kuva hagati mu kwezi kwa gatandatu abarwanyi ba m makumyabiri na gatatu batangiye kugaragara mu myambaro mishya ndetse bafite intwaro ziremereye zitandukanye n'iz'uwo mutwe wahoranye isesengura ryakorewe kuri izo ntwaro n'ibyo bikoresho byabonekaga habaga habereye imirwano mu turere m makumyabiri na gatatu yabaga igenzura izo mpuguke zivuga ko rigaragaza ko byinshi byakozwe mu bihumbi bibiri na cumi na kane na bibiri na cumi n'icyenda ibyo bigasobanura ko m makumyabiri na gatatu yaba iherutse kugura ibyo bikoresho vuba nyuma y'intambara y'uwo mutwe yaherukaga yo kuva mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri kugeza mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu cyangwa se ibyo bikoresho bikaba ari iby'igisirikare kindi gifasha m makumyabiri na gatatu raporo y'izi mpuguke kandi ivuga ko amashusho yafashwe n'utudege tutagira abapilote yemeza uburyo intwaro ziremereye imbunda n'amasasu byambutswe imipaka raporo ikibutsa ko m makumyabiri na gatatu igenzura ibice byagutse by'imipaka kongo ihana n'ibihugu by'u rwanda na uganda ibyagiye byorohereza izo nyeshyamba kwinjiza ibikoresho no gushaka abarwanyi bashya baturutse hakurya y'imipaka ku ruhare rw'igihugu cy'u rwanda muri iyi ntambara iri tsinda rivuga ko ryabonye ibihamya bifatika by'ibikorwa bya gisirikare byakozwe n'abasirikare b'u rwanda muri teritwari ya rucuru hagati y'ukwa cumi na kumwe kw'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe n'ukwa cumi kw'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri izi mpuguke zikavuga ko kuva mu kwa mbere k'uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri n'ibiri abasirikare bagera kuri batanu b'igisirikare cy'u rwanda rdf bafatiwe ku butaka bwa kongo abatangabuhamya babyiboneye abarwanyi ba m makumyabiri na gatatu bafatiwe ku rugamba cyangwa bishyikirije abo bahanganye abagize igisirikare cya kongo n'abo mu miryango ya sosiyete sivile mu biganiro bagiye bagirana n'iri tsinda bemeje ko babonye abasirikare b'u rwanda ku butaka bwa kongo abo nk'uko iri tsinda ribivuga baribwiye ko abasirikare b'u rwanda babaga rimwe na rimwe bagenda ku mirongo nyuma yo kwinjira muri kongo bavuye mu rwanda izi mpuguke zivuga ko nazo ubwazo zashoboye kwigenzurira bimwe mu birindiro by'ingabo z'u rwanda mu burasirazuba bwa kongo abarwanyi icumi ba m makumyabiri na gatatu bafatiwe ku rugamba babwira itsinda ko ingabo z'u rwanda zishinga ibirindiro byo gutanga ubufasha hafi y'aho abarwanyi ba m makumyabiri na gatatu baba barwanira ku rugamba ingabo z'u rwanda izi mpuguke za loni zivuga ko zagiye zifatanya kenshi na m makumyabiri na gatatu haba mu kugaba ibitero ku ngabo za leta ya congo frdc cyangwa mu gusubiza inyuma iby'izo nyeshyamba zagabweho iri tsinda rikavuga ko rifite amashusho yafatiwe mu kirere yerekana abasirikare b'u rwanda bari mu biturage bitandukanye mu duce two ku mipaka no mu birindiro bya m makumyabiri na gatatu mu burasirazuba bwa congo uretse gufatikanya na m makumyabiri na gatatu mu mirwano ihanganyemo n'igisirikare cya kongo iri tsinda ry'impuguke rivuga ko abasirikare b'u rwanda hari bimwe mu bitero bagiye bagaba ubwabo batari kumwe n'izo nyeshyamba ibyo izi mpuguke zivuga ko birimo ibyo rdf yagabye ku birindiro by'inyeshyamba za fdrr mu kwezi kwa gatanu n'ukwa gatandatu muri uyu mwaka iyi raporo kandi inavuga ko igisirikare cy'u rwanda cyagiye giha m makumyabiri na gatatu abasirikare benshi nk'iyizi nyeshyamba zabaga zitegura kugaba ibitero ku mijyi minini leta y'u rwanda ihakana gufasha izi nyeshyamba za m makumyabiri na gatatu ikavuga ko ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa kongo bishingiye ku kunanirwa kw'inzego z'ubutegetsi za kongo u rwanda kandi rushinja leta ya kongo gukorana n'inyeshyamba za fdrr zirwanya ubutegetsi bwarwo ibyo kongo nayo ihakana
ijwi ry'amerika ku bufatanye na flash tv yo mu rwanda izajya bagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru saa kumi n'imwe n'igice no kuwa kane saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba kuri flash tv mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo facebook na youtube kuri radiyo yacu voa turabaranditse
tuve mu biyaga binini vya afurika tuze hano muri leta zunze ubumwe za amerika imbeho urubura n'imiyaga ikanye cyane bitarabaho byamaze iminsi byahitanye abantu barenga mirongo itandatu benshi muri bo bari abo muri leta ya new york mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu mugenzi wacu oriane itanga ishaka yavuganye na professeur zenaide ntiranyibagira akomoka mu burundi akaba yigisha kuri kaminuza ya leta ya new york mu gisagara ca buffalo professeur ntiranyibagira aravuga ibibazo baciyemwo ni ukuri ibihe ntibimeze neza mugabo ni ukuri turashima imana kuko turacari bazima kuko hariho benshi batashoboye kubaho bitavye imana igihugu c'urubura imbeho umuyaga bimeze nabi cari giteye ubwoba kandi urabona caje hageze iminsi mikuru ya noheli abantu benshi ko bitegura kuja mu miryango vyaje n'ukuri bimeze nabi n'ubwabe tubibonye je nari maze imyaka hafi mirongo ibiri n'itanu renga muri amerika tukaba tugira neje nyinshi aha muri buffalo tuhagira ubura rwinshi turazwa imbere bashaka hano two turonka nyinshi mugabo iyo azara agahebuza none ubu unye mumeze gute muri mu nzu yanyu byifashe gute cyangwa mwarashoboye guhunga bo ntidushobora kuba mu nzu yacu kuko amatara yacitse ku wa gatanu mu gatondo kandi amatemperature cyangwa ubu bukanye burarengeje ni ukuvuga harakanye rwose ku buryo ntitwashobora kuguma mu nzu umugabo twe twagize imana turonka iyo duhungira ku babanyi bo bagumye bafise ubumeme navuga ati ni ubumeme kuko urabona ko twinshi dushusha kuri gaze hanyuma iyo gaze no kugira ngo ikore bisaba gukoresha n'umuyaga nkuba rero ntitwari gushobora kuba turi mu nzu kuko harakanye cyane hamwe wumva imbeho nyine no mu magufa igushikamo twe twagize imana rero tugira umubanyi mwiza rwose yitwa imakurata kugira dushike iwabo ni iminota itatu mugabo uwo munsi kugira tubashikire twaramaze hafi nk'isaha cyangwa bibaza rero turi hanze muri iyo mbeho tugira imana y'umugabo aradutegera imodoka ntizakunda gutwara imodoka kuko ntihabona na gatoyi ni ukuvuga ubona imbere yawe ni zero visibility ni zero nta kimwe ishobora kubona kandi imbeho n'umuyaga ntizashobora ko tugira mugabo twagize imana turashikayo abantu benshi batagize amahirwe nk'ayo babaye bloke mu mazu haguma bakanye abantu benshi basanga bamaze ubu turacari ngaho mu guhungira mugane mu muryango none murashobora gusohoka mukaja kurondera ico mufungura canke hagize ikibazo kiba murize yuko bashobora mushobora gutabagwa iyi minsi yose iheze kuva ku wa gatanu nta serivisi dijitali zari zihari amamangazini yose yari yugaye bari badutegurira batubwira ati bizaba bimeze nabi musume mwitegure mugabo udafise aho ubiteka urumva ntaho ubiteka hama rero nk'abafise ingwara zituma bagenda kwa muganga amambiransi ntashobora kubashikira mugabo ubu unye ibintu bimwe bimwe atari kugurura amamangazini ariko aratangura kugurura muga si menshi kuko ni ukuvuga mw'ibarabara ntushobora kurengana ni umusozi wa ni umusozi w'urubura hama rero abantu b'igisoda bagafise ibikoresho bikomakomeye nabo nyene baragerageje kuza gutabariza abantu nawe ugasanga babaye babuze iyo baca urumva urumva vrema nico tuma na guverineri wacu hoker yarahevye aradekarara nyene ko ari ibintu bidasanzwe barasaba abantu benshi baze gufasha bava muri canada cyangwa bava mu yandi maleta mugabo gushika nk'ubu tuvugana ntidushobora kuva mu nzu kuko ndeja nk'ubu nka muri vile yacu ya bafaro hari hacugaye imodoka ntizemewe kuja mu ibarabara ni ukuvuga ko ugiye mu ibarabara barashobora guhita iki ni ngombwa yuko abantu bavyubahiriza kuko ah, abantu batagumye mu mazu kugira ngo abantu bagira ivyo bimashini baze ku- gu- gukura abantu ba- baribloke mu mamodoka canke bakureho iyo misozi ya neje ntituzoshobora kuronka aho duca urumva ni ngombwa nka aeroport zo zirugaye iwacu nta ndege ishobora kuhaca nta- nta ndege gushobora kugwa canke ngo idekore kuko umuyaga wari mwinshi ah, kandi nta muntu ari kuronka aho aca
radiyo ijwi rya amerika i washington dc ni umwanya w'ikiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemo mwateguriwe kandi mushikirizwa na thomas kamirindi
mwaramutse neza ku itariki ya makumyabiri na karindwi y'ukwezi kwa cumi na kabiri igihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu ibigo bibiri bikomeye mu bukungu bw'isi byavukiye icyarimwe ariko biratandukanye ni banki y'isi n'ikigega mpuzamahanga cy'imari turarebera hamwe muri make cyane uruhare leta zunze ubumwe za amerika yabigizemo kuva icyo gihe kugeza n'ubu ikaze mu kiganiro amerikana tubanze turebe ariko tuvunagura amagambo amavu n'amavuko kuva ku itariki ya mbere kugera ku ya makumyabiri na kabiri z'ukwezi kwa karindwi igihumbi magana cyenda na mirongo ine na kane abahagarariye ibihugu mirongo ine na bine byo ku isi bateraniye mu nama ahitwa Bretton Woods muri leta ya New Hampshire mu majyaruguru y'uburasirazuba muri leta zunze ubumwe za Amerika icyo gihe intambara ya kabiri y'isi yose yari igice agati n'amabuye ariko abayobozi b'isi bo bari baratangiye gutekereza uburyo isi izazanzamuka ikisana igasana ibyangiritse no kongera kwiyubaka nyuma y'intambara inama ya Bretton Woods yageze ku mwanzuro k'ubufatanye n'ubutwererane mu by'ubukungu ariyo nzira yonyine iganisha ku mahoro n'iterambere yarangije ishinze ibigo bibiri ikigega mpuzamahanga cy'imari Fonds Monetaire International FMI na banki mpuzamahanga y'iterambere no gusana isi Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement BIRD. FMI ifite inshingano zo guteza imbere ubutwererane mpuzamahanga mu by'amafaranga, gukora ku buryo ubuzima bw'imari budahungabana ku isi, koroshya ubuhahirane no kurwanya muri rusange ubukene n'ubushomeri. Naho BIRD izwi cyane nka banki y'isi yose nubwo mu by'ukuri banki y'isi yose ifite n'andi mashami atandukanye na BIRD ishinzwe gutanga inguzanyo ubwishingizi bw'inguzanyo no gutanga inama cyane cyane ku bihugu bikennye n'ibikiri mu nzira y'amajyambere nk'uko tubisanga ku rubuga rwa minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya amerika ibitekerezo nyamukuru fmi na banki y'isi yose byubakiyeho bituruka ku bahanga mu by'ubukungu ba leta zunze ubumwe za amerika n'ubwongereza byahawe ingufu n'ibyemezo bya perezida franklin delano roosevelt w'amerika na minisitiri w'intebe w'ubwongereza winston churchill mu nama yiswe atlantic conference bagiranye mu kwa munani igihumbi magana cyenda na mirongo ine na rimwe mu kwezi kwa kabiri igihumbi magana cyenda mirongo ine na kabiri abayobozi ba za minisiteri z'imari z'ibihugu byabo byombi bari bamaze kunoza neza ibyo bitekerezo no kwandika inkingi na sharpante z'ibigo mpuzamahanga by'imari bifuzaga byo gufasha ibihugu bifite ikibazo cy'imari hakurikiyeho inama mpuzamahanga zitabarika kuri ibi bitekerezo nyine n'imigambi ziza kubyara rero iyi ngiyi y'i Bretton Woods nayo yabyaye amasezerano ashinga FMI na banki y'isi yose iyi nama ya Bretton Woods nayo yakurikiwe n'imihango yo kwinjiza amategeko remezo ya FMI na banki y'isi yose mu mategeko bwite ya buri gihugu ibyo bita ratification mu gifaransa inteko ishinga amategeko congress ya leta zunze ubumwe za amerika yabikoze mu kwezi kwa karindwi igihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu ibihugu byahaye umugisha wa nyuma watumye fmi na banki y'isi yose bivuka ku mugaragaro ku itariki ya makumyabiri na karindwi y'ukwa cumi na kabiri igihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu kuri fmi byari makumyabiri n'icyenda icyo gihe nyine naho kuri banki y'isi yose byari makumyabiri n'umunani nyuma yaho ibindi bihugu kimwe n'ibyagiye bibona ubwigenge bikemerwa no mu muryango w'abibumbye loni nabyo byagiye byinjira no muri fmi no muri banki y'isi yose muri iki gihe byombi fmi na banki y'isi birimo ibihugu ijana na mirongo cyenda buri cyose fmi na banki y'isi yose byombi kandi bikora nka koperative mpuzamahanga ni ukuvuga ko buri gihugu gifitemo imigabane ijwi ry'amerika kuva fmi na banki y'isi byavuka mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu rero leta zunze ubumwe za amerika ibifitemo uruhare runini leta zunze ubumwe za amerika yabaye ku isonga mu bitekerezo no mu mirimo yose byabyaye fmi na banki y'isi urubuga rwa minisiteri y'imari ya amerika rutubwira ko leta zunze ubumwe za amerika ariyo ifite imigabane myinshi cyane kurusha ibindi bihugu byose ku rwa banki y'isi turahasanga ko kuva banki y'isi yavuka buri gihe perezida wayo ni umunyamerika ushyirwaho n'umukuru w'igihugu cya amerika akemerwa n'inama nyobozi ya banki y'isi yose board of directors rusobanura ko leta zunze ubumwe za amerika ariyo naho ifitemo imigabane myinshi cyane kurusha ibindi bihugu byose ruvuga kandi ko amerika aricyo gihugu cyonyine rukumbi gifite muri banki y'isi ububasha bita veto ku byemezo bimwe na bimwe ni ukuvuga ububasha bwo kubiburizamo bityo ifite uruhare rw'umwihariko mu birebana n'imigambi imwe n'imwe igenga isi ariko rero si aho bihagararira leta zunze ubumwe za amerika ifite n'uruhare runini mu bisubizo by'ibibazo byugarije isi nko mu rwego rwo gutanga inguzanyo isaba inyungu ntoya cyangwa guha ibihugu bikennye amafaranga y'ubuntu amerika kandi itanga imari itubutse binyuze nyine muri banki y'isi mu migambi yo kurwanya covid cumi n'icyenda n'inkurikizi zayo mu nzego z'ubuzima n'ubukungu sida igituntu na malariya no mu migambi yo guteza imbere ubuhinzi uburezi abari n'abategarugori ikoranabuhanga ridahumanya ikirere hose ku isi nyamara rero abahanga mu bya diplomasi bemeza ko nubwo amerika iremereye cyane muri fmi na banki y'isi mu by'ukuri ibi bigo si utwana twayo yakwitegekera cyangwa se ngo ikoreshe icyo ishaka aho ishakiye n'igihe ishakiye ibi bigo ubwabyo byishyiriyeho ingamba zo kwigenga no kwitandukanya na politiki z'ibihugu bya rutura ikindi leta zunze ubumwe za amerika igomba kujya inama no kumvikana n'ibindi bihugu siyo yonyine rero ifatira ibyemezo fmi na banki y'isi yose inshuti zacu ikiganiro amerika nacyo uyu munsi nta gihumurije mbashimiye rwose ko mwagiteze amatwi maze rero mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro mwari kumwe na tomasi kanirindi murakarama
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimiye bagenzi bacu bose bagize uruhara mu itegurwa ry'aya makuru mugira ibihe byiza mubandanya kumviriza radiyo yanyu ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu